Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is very high. Let's save Nigeria so Nigeria will Some people now have everything, Why many, many have nothing. Let's Let's give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. the country down. We all want to be millionaires and to live in the air. Oh, let's save Nigeria. right my people i salute and welcome on this uh, beautiful morning to inform me radio uh, i want welcome all our brothers and sisters the indigenous people of nigeria anywhere una dey whether una dey for the north the south the east and the west those wey dey for akata obodo oyibo everywhere wey una dey we want salute now. funny enough we go also salute not just our indigenous people now ogadeomo because a lot of people that listen to us yeah. um, all over for canada australia ogadeomo they surprise when i see some kind uh, countries yeah. they listen to us and even listen to us past More even our, our own people. yes i won't welcome them. but i wan shock you the the age eh, demography of people wey dey listen to inform me radio eh, say between um, age eighteen to twenty four are just about ten percent of them na im be okay ten percent of which na men na im plenty pass for that age group wey dey lis ten e get where i dey go if na entertainment now you go see say dem go gather full there but mm-hmm. something wey suppose give dem information wey dey necessary for their Eh, lives they no go seek after am Then our highest listeners wey comprise about thirty percent na between the ages of twenty-five to thirty-four. then um, then the men even men for that group they exceed thirty percent while the women dey for less than uh, about three percent women na im dey lis ten <laughs> then the next one na age thirty-five to forty-four and na still men na im still dey dominate for that place while the women between that age 35 to 44 they dey for bottom less than 2 percent or about 2 percent. Then uh, age 45 to 54 men they are about 8 percent. The, the range now 8 percent but the men are more about 8 percent. So the women chikele just like that then the one wey come gladden my heart well well na when i come see say age sixty-five and above say dem almost reach ten percent hmm. age sixty-five and above they almost reach ten percent in total the gender men eighty-two point seven percent zero percent na im dey lis ten to inform me radio and the women seventeen point three zero percent na im dey lis ten why the economy why the world why nigeria no go be the way wey e be wey e be say the women wey dey instill wey dey nurture wey dey give you understand because we women i know the power wey i get when it comes to my children and my husband respects that He dey support me with that and he dey see the results in the lives of the, of the children not just my children even the lives of the people wey dey come around and our women fold hands na to dey rub pancake to dey tone our skin we go say na organic meanwhile we dey we we we dey we dey we dey look ourselves as inferior i love my complexion from am to pm as i wake up na so i take dey waka okay but but of course i go brush my teeth <laughs> Ah, no, eh, at least everybody know what you mean by now. So you take the worker. As From in, AM to no, PM. No artificial addition of uh-huh. anything. That you mean, not be. Huh? The things were supposed matter to us. We it, e, it e not they matter to us. Instead, now to they watch uh, programs where get nudity, where oh God, where not where not get substance moral substance na im we go rather sit down dey watch or lis ten to. food go even dey burn sef. Yeah, <laughs> sit down or lis ten to but information wey dey necessary for our living we dey waka leave dem we dey waka leave dem history dey there history dey there but we choose not to learn from history books dey there films i dey talk say everything dey hidden in plain sight things dey there movies to show us where we where we dey and where we dey go even where we from dey come because when you wan know something you need to trace am back then oga adeoma na there you go hear people dey talk say uh, since dem dey talk say na wetin di agenda be be dis why e never still be and yet you are seeing signs you dey deceive yourself as far as me i go talk o oh. because me i know say my talking e dey protect me those wey choose to turn blind eye abi how dem take dey talk am to to, uh, to be deaf and blind to things wey dey happen around us because e never come near you continue e don come near me too many times for me to keep quiet <laughs> just too many times for me to keep quiet i go speak for as long as i get breath i go speak and i don even tell una sef thank god say we get podcast so even after i, co- I comot <laughs> una go still dey hear my voice <laughs> that na the good thing about this our eh, radio so. Eh, eh, it's it's indeletable. <laughs> all right o. So welcome una once again to inform radio this morning and this now the program state of the nation yes so many things they happen but we won't make we won't take our mind back to to history to things where they happen then before we go come they reflect on the things where they happen for our country right now You e get one um, quote where i come across by thomas M. Um, sowell So one of the most important reasons for studying history is that virtually every stupid idea that is invoked today has been tried before and proved disastrous before time and again make i talk am again o oh. one of the most important reasons for studying history is that virtually every stupid idea that is in vogue today has been tried before and proved disastrous before time and again dat na thomas sowell na im make that comment um, thomas sowell na american author economist political commentator social theorist and senior fellow at the hoover institute of um, institution of eh, stanford university eh, maybe for you to know where the man from the come and in him talk about some of his books now: basic economics black rednecks and white liberals a conflict of visions discrimination and disparities the vision of the anointed intellectuals and society economic facts and fallacies and many other books na im don write i go advise the people wey dey listen today go and read his books go and read history if you no know the history of where you from dey come na there na im wahala from dey come because we go just sit down as if nothing dey happen. yes my brother dey inside studio here with eh, me so make him sharply sharply greet and of course we go take our studio readings We come from a wise man and since then we say it is a must for us to share it so that the indigenous people of nigeria their third eye go open to understand even as uh, our senior brother thomas sowell don already tell us say nothing will they happen now will never happen before <laughs> don't stupid self uh, eh, eh, wey they never try before and if you find out oga adeomo eh evil no dey ever succeed mm-hmm. good dey always win Yeah, at the long run after a while the evil power go just weak for a while. but because we stand firm and say this evil must not consume us that's why we still dey alive today if not with all the wars wey the globalists mm -hmm. don put for different countries na the one wey dem do for uh, iraq the one wey dem do for iran the one wey dey take pl place for where now all the ones wey don happen anywhere where what abi na the one for japan yet people survive people dey alive to carry that history on to tell their children educate them so that the thing no go repeat itself even when the thing dey repeat itself because history don already dey there we will be able to get it right again and again and again till uh -huh, till when na. Uh, till uh, the new world come not be this uh, their new world oh no -huh. the original new world sharparly sharparly may they hear your voice john Okay, my, they don't to hear my sweet uh, voice. Uh, people, we they greet everybody when they take time to listen to us all over the world. We thank God. Say, um, yes, online radio stations day before set up for just some political reasons, some just to make sure they drive in until when they go get power and our own not be to collect power from anybody but I rather to set an agenda for people to be able to live a better life in the country and all over the world and what we day here for not to make sure we correct the wrongs yes my name is Adeomo Akawa and I salute everybody today uh, that one go carry us run because of time enter the difference between political power and traditional power Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it's a birthright and is to be enforced by the people. So, uh, I won't just so I won't just ask uh, this. Just tell us this that uh, to the traditional royal fathers, when they get sleepless nights just to make sure the writing they done for and on behalf of the indigenous people of Nigeria, of Africa, and all over the world. I want not make you understand one thing. That one will help remind us of one statement. When it talks, say, if you want make you plant for days plant mm. flowers if you want to plant for years plant trees but if you want to plant for eternity plant people and so human capital development it is very necessary because time they come when you will be the young man again and those are the people when go constant to represent you to carry on your ideas in life if a bad man person when he get very bad idea and the kind of life when they live go fit they they they empower people to carry on with their own personal plan why you no go locally in your own little corner breed men and women when go carry on with your own way of life to make sure they go fit carry on with that undiluted lifestyle and truth when you no want make you e ever die mm. therefore if e it dey tough but ability to constantly remain focused Nine, they bring these three words when we wan use this morning when me and my daddy talk i say i don't discover say anybody when you know they resilient when e know they feel wait until the end come You know the get with we they call victory mm-hmm. you know they ever see that language triumph around them, and then uh, you know they say success they available at all and the word I we don't discover one thing say the word does not want to ever associate with failures even when you are doing bad people know it's bad when you succeed with the bad they will want to call you chair and table <laughs> so why don't you when you they do good just continue and fight to that point of say at the last point you still became very very successful with the good you are doing so that the people can actually if it change and help to harvest more disciples for you if jesus had 33 years waka comot and he was not having disciples the mission for no day possible but we know sin a divine human being im be hmm. but an example he use and set you can imagine say they go call eh, kidnappers kingpin a kingpin go get lineage of boys when don't train boys and girls when don't train when they harvest different different human being from different angles all over the country come give them as proceed but you when you dey do good you no wan breed people around you when e go continue Mm. Mm. so these are the two set of human beings we are having on earth so if you good you are supposed to use your goodness yes touch other people other people when go do a replication yes and then that ripple effect wey we dey always talk about yes say the thing go dey go on and on even as those wey dey do evil dey go around dey go on and on and on yes even as the parasites wey dey for government right now dey breed people to continue the pain yes their children dem dey carry on their legacy legacy of eh, becoming parasites to be taken from just from the people people on and on and on so the <laughs> the indigenous people indigenous fathers e fit no dey easy but i wan beg una every single opportunity wey come around you use am affect the immediate and the people around you so that they could carry on. With time, you will discover that your name don't last longer than you ever expect. It will surpass several generations even after your departure. So now this one just be the plea when I get with our royal fathers this morning. Because I see them as the only people when they carry the genuine mind of administration. And therefore you feel do a transfer. But those when do they do issue of you no concern me that they just dey do things dey go that they destroy the system that dey harvest boys from this from the same system grow them to continue the destruction and therefore i wan beg this morning say the good wey you know how to do according to the scripture <laughs> know how to do am alongside with people wey you want make they continue with the thing but if you no con do that kind thing to you it is a sin so na just that <laughs> language na we wan take conclude am my name again na hmm. adeomo akawa and i salute everybody today na well done. Mm. All right, still on uh, Informe Radio this morning. State of the nation. Oh God, this na election year. We know say uh, many things They they on ground for us to discuss. Matters arising. Yeah. Matters arising from uh, make we peep into the the eh, the, uh, <laughs> the MBA. okay. Uh, uh, the MBA. Um, this thing uh, wey the conference wey they just finish so and uh, the political uh, gladiators mm-hmm. wey they invite uh, we go just touch one or okay one one briefly the the comments wey they make okay the expectations from from us wetin we dey expect from dem if dem become president and of course vice because one vice one vice uh, one vice uh, one, the one vice <laughs> one understand so work <laughs> na the one understand work uh, <laughs> because na so they say dey start am uh, yeah it na really no be lie o it oh, start, work o oh. say i nominate you go and represent me okay uh, so we go we go touch am make we bring out their their comments okay uh, the two of una go do that one okay i go dey i be moderator hey uh, yeah, you see for studio what what don star wars star wars yeah madam don star wars uh, she don nominate us in this for this studio will be two vice president candidate will be two. All right, uh, our brother dey inside studio here with us this morning, so make yeah. My name na Oga Moses. good morning. Sorry, say I come late. Now the same thing we discussed. this see, uh, MBA conference. <laughs> Yeah, you know, not all of them come early that day some mm -hmm. come first mm -hmm. they mm-hmm. show picture yeah. Mm-hmm. second one come they show picture mm-hmm. third one na me they come tell us the one wey agbada wear canvas because they really look am <laughs> yeah na wow inside this conference like abi no know <laughs> that person dey wear kosoble and jeans jeans jeans shoe na that one come dey <laughs> strange fully for social media. You eh, see, am ah, vice see, president wait, candidate wait wait wait wait see how nominee. see how we take dey miss am we dey we dey major in minor, minor and minor, minor in major. major that's just a distraction. Um, so that na the only the thing wey people yes. wey wey fit carry comot uh, na the dressing. Uh, wetin dem carry comot plenty in passing. dey just wan use the dressing take. code you know, somebody. when you dey paint cake not so when you dey bake am you dey paint the cake dey paint am dey paint am dey paint am dey under. Mm you know they say I'm again na the on top mm-hmm. so dem use that in dressing take paint all the nice things wey e talk <laughs> to the extent to say if you fit dress like this mm. you don start work o you dress like this come nba conference where natural learner colleague dey suit come conference you still suit come you come forget say dem no dey wear canvas for jacket i i no i no support una for that eh, one no you no go support am because the people wey put am fashion yeah people wey mm, put am fashion trend wait na eh. fashion trend now people dey wear canvas put for eh but dem no dey wear am go government house go work because no matter eh, how the fashion take trend reach i know dey government house no we no dey go too well dey look there for picture you know say i don find out one time say state houses of assembly get dressing dress code and to a point say never use jeans at all to come to work but oh, no, the man no wear jeans no not be to come no, to work mm-hmm. to come to, come to complex to, uh, yes to sit down to come sit down and even to the staff too so the thing can be you must either wear a native akara or something or you go dress with Corporate. the way uh, eh, hey, all those mm. kind of stuff mm. but on saturday they can say go collect paper come and they get my. come you know say you no know dey duty yes. you fit let you waka pass mm. but you no know, take for inside Mm-mm. you know so that time where we they check some things Mm-mm. that period na we take so. dress eh, code day. dress code eh. day. that place where the man Now, go now that one dey say tie the man say you start work you dress fine come e no because so if a man no fit respect the dress code of a mm-hmm. particular organisation how e go come represent a country country wey go respect people wey dey inside na that corner dem pass dem pass the bottom no na bottom but una know for me i no dey look me i no dey look dressing o oh. no we understand i no dey look the surface eh no but like you know we dey discuss the message on the outside when you go become vice president or president that time code of conduct bureau come come say madam na your dress code be this na your office this thing they go come show you all those things And eh, this one eh why e own bad be say e na former governor e dress like this go office so how come you know again why we dey talk all this thing na because we dey run a kind of in quote federal system wey we dey say we dey raise the next generation if the next generation you know say when this canvas thing start with native e get k leg mm -hmm. if this kind k leg the elders support am e mean say na the children dey teach the elders na <laughs> him now so how you want come to say you now you ripe to lead us when we don't teach you how to dress okay so we na just to say that one join the whole matter but the real hmm. issue wey we go discuss na we say now you nominate us for so now we wan go start also yes uh-huh. hmm. so the man wey dress fine Well, all of una they complain about me i no complain because dressing that one no concern me inside wetin e get to present to us. Uh, Okay. The man. Yes. Uh, the man went dressed very fine. Went dressed fine. Very uh, fine. You go analyze the man dressing too. Because okay. dress, when you say he dressed fine. Hey, uh, wait now. I'll, the man when you just analyze. Analyze now. You, now. say he dressed fine. I agree. Because let us ah, be very no, sincere. No, she say he dressed fine. Yes, oh. now he fine. Eh. Hey. He fine. the me. truth of the matter be say dressing is actually just to cover up what God did not want you to display in public uh, right mm. from the time of Adam and Eve. Uh, uh, uh, that uh, be the thing. Uh, Formal uh, and informal day see am we see am we we don join dem o. no na distraction no we no join dem na here we for dey do separation. na the structure be this na human nature we dey try to create structure for structureless community. but let us be very sincere mm. make we no dey lie to each other if we actually follow africa culture nba no suppose dey use suit go work. You want carry another dimension enter now? Yes. Do you ask mm. ask You go ask me why? Why? why? Because na the same NBA judge say the costume of a particular religion okay. and the costume of a particular group of people mm-hmm. is very useful hmm. anywhere mm. you go with it. Uh-huh. So they no suppose they tell you say na suit because we no be Americans. Mm. But we even even even, even inside uh, heat. heat people. you wear am imagine the guy go come down dey go dey hold neck dey hold neck. no the one wey dey hold neck even good o. Oh. the wig wey dey still wear. thank you. wig go come get sweat under one go come pull am begin pour water for you. <laughs> <laughs> yes because na only na only dem man and woman dey wear wig. <laughs> Oh. so man you know why i talk am from that end let us let us dey say we be africans and we have a way we dress wetin make mba no do a design of our africa culture materials. because we feel inferior. because you feel inferior say because we fit borrow the federal system not our no no no be federal It yeah. mean say the oyibo man when you feel say you go borrow how to study law from na e way of dressing na you borrow join am na na im and you dey talk everything na im so copy and paste wait wait uh, because that day you dey copy you dey teach me how to copy and paste so me come dey go dey do copy and paste the real indigenous nigeria now na dem dey stay dey chop local things dey do local things na we be the real indigenous nigeria oh. the borrowed ones <laughs> na im we dey discuss so na the borrowed ones wear borrowed cloth come still wear borrowed canvas canvas no be our our suit our e no be our product oh e no be our product no be our footwear at all because we no dey lie e no dey even last our road eh, no fit maintain agwaofu na my eh so but make we come back to wetin e get to deliver no the work go the work no the work be say <laughs> he said if in two thousand and hmm. eh, nineteen ninety 1999 to seven. Hmm this my oga wen send me come here wen i come resume work for today mm-hmm. okay okay okay bola ahmed tinubu mm. wen i dey represent asiwaju okay no he use the word he use the word asiwaju Uh ahmed tinubu mm. say wetin im do e say wen e come lagos as governor from nadeko house come waka mm. enter lagos state as governor e meet only one motor When they carry water run up and down for lagos only one ambulance for lagos state teaching hospital e just named the now only one one e meet all through e no meet no one complete two including governor governor moto sef there was no government in existence in lagos state but from there he build and restructure lagos and leave lagos for where he dey now make e continue e life so he actually brought a life supporting machine to lagos state and help lagos to start breathing. no no be wetin the man talk be that no he dey among. no which means wetin e do. no help the man garnish am e be like say he dey happy for the man. i no eh, talk am as e take talk am. the man now say wetin dem do for lagos and wetin im do for borno uh-huh. they go replicate am for nigeria and wetin dey do for borno mm-hmm. i remember very vividly say that is the same man wey dey tell say remove student from school from school the following day he was stubborn he no answer the third day he no answer after they don gbab the whole children carry comot wey dem dey call chibok mm. now he come finally dey talk say mr president good goodluck ebele azeke wey jonathan you no help my state Jonathan said, I told you remove these children because security alert shows say they were no longer in a safe zone. Move them away. Make them go the right exam for somewhere else outside your place just to keep them safe. When we don't finish, you go relocate them, go back to yeah. their family. You no agree. So he want to replicate the kidnapping in Nigeria. Mm, <laughs> not be replicate. He want to continue. Okay, okay, okay. okay continue. Okay. Uh, because if you say replicate, it mean say he stop na only in state e come dey okay He still dey go on e say e wan do wetin dem e continue di kidnapping yes wetin he do for Strategy wey e use yes take dey kidnap people for borno for for nigeria then when you do the destruction finish you will now budget money for repair say mm. today May all major issues that has to do with re- relocating the people, bringing IDPs back home, and you know, government is making a lot of money from that project, from you, reintegration, yes. training and retraining and uh, bringing people tra- back into society. All of that, you dey see I'm saying right now say na for Borno state the thing they take place, and Zulu not being the governor right now. everybody they talk say the man they try the man they try oh, because my money is coming to the state through mm. Mm-hmm. un more money is coming to the, through the state through uh, through uh, World Health Organization. More money they come as grant and to UNICEF, uh, uh, yeah. UNICEF and a whole lot of other things. So it's opportunity. Destroy Nigeria and start rebuilding. More money will come. All of these projects now just after okay, money. Okay, so now two things now. The one way do for Lagos. Leg- and no, the one way do for, for Borno, and then the one way do for Do for Lagos. Now they won't join so together. Now they won't join together. Uh, so but the man not tell us when he reach Borno wetin e meet e no tell us e no talk na only your oga own wey meet wey you wan still blame di former president e no tell us wetin dat one fair talk before wetin happen No happen cause na im be di only governor wey dey for di country today with di longest history of kidnap victims wey dem never still release till today so hmm. if dat man dey tell us now say as governor, im wan come be vice president to vice the one wey meet only one eh, only one one fire service wey no dey work eh. one truck motor wey dey supply the whole lagos over twenty million people water eh, bad road they show the road now they even mention oshodi yeah he mention oshodi ah oshodi e just come just bring the place up me and you know who we know who clear oshodi <laughs> the question wey nba no ask am be say that same place wey e tok say dem dey call lagos state so mm-hmm. na still lagos state for nigerian government or na lagos state for asiwaju pocket <laughs> that one na one wey dem no ask am wey e no talk e no even clear the air two e talk am as if lagos state na asiwaju get am eh, na community na your house if this same person come be vice president e go dey carry nigeria as im e e own family property e mean say me and you no get human right today mm. in the public space mm. mm-hmm. Mm-hmm. three we go import everything for the country becos di asewaju wey tok about bring imported vehicles into lagos eh, high tech eh, equipment into lagos all no one we make for here we we bring am in why i talk about the import because e con destroy local content for na there eh people no dey look am well well na there they destroy artisans work yes na there they when they affect almost all the nation today manufacturing mm. yes na there fabrications they and everything na there they for kill am yes na there they kill school but they tell us say na free education then the real teachers wey suppose dey help these children learn go house because when we dey grow up if you teach if you learn for class if you go house you go practice wetin you learn so when dem teach children about building say they dey build mm-hmm. with soil clay if they reach house they go must learn am so they go put hand put sand take cover am e be like play but children dey learn something but now you con destroy all of that you no con destroy am finish you con give room for your friend wey be your vice president una don dey plan and dey con say say na this man you go put whether you tell us uh, directly or indirectly mm. now you con allow im brothers enter lagos Now they dey control lagos now those who dey push uh, ten jerrycan mm-hmm. twenty jerrycan mm-hmm. they been vice president brother and sister. Uh, uh one uh, statement. and there is no flowing water in that same lagos up. again. Mm. then the same governor wey uh, the same governor wey dey clap hand say go be im principal go lagos state e no deem am fit to say when i when i grow for lagos state water works dey work. dey work. as me and you dey talk development dey go front abi dey go back because the water works don dey work again and they wan sell am so the question why i dey talk the issue why i talk be say you near you dey inside water if yet hmm, real middle of the sea no clean no clean water potable drinkable water for lagos since 1990 days. when they dey talk say na government supply am two you dey create can i start dis lekki mm-hmm. wetin dey call am That new city mm-hmm. yes yes yes good Uh, get name wey dey call am new uh, lekki city yet erosion lekki phase two abi no the oh, atlantic uh, project okay okay wey currently now don get kill leg wey dem don dey take pursue water comot make dem uh-huh. build human being and houses e first start with say ah bad beach dey overflow mm-hmm. make we push am na im start di problem of lagos flooding dem no dey push water you go find other alter if you discuss with other state governors wey get low land and where their dam no dey work channel lagos water to into them. those states put money for those close by states for water works to dey help treat your water enter lagos because dem near am. Yeah. actually they can send water in. e come say because dem sabi deceive people well well because that time nobody know anything about flood control na anything wey oyibo talk na wey dey agree. Mm. see say na so e take import jobs export our own go outside import oyibo own come use our money dey pay the oyibo dem come say dem go push the water not knowing say dem get plan for atlantic city o oh. dem use our <laughs> billions take push am push am push am push am push am at a point dem eh, think no come money no come dey to continue come e come say fashola you must be governor because that project e must get head na fashola enter even when people no agree fashola enter fashola put billions again for that same project fashola comot ambode ambode say oga you go leave that project say eh you you must comot so he just sit down bring im brother pikin <laughs> put now oh yeah they don dey fire am again because federal government say money no dey for That project na trillions of billions go enter na new city who wan benefit dey say na nigeria but na lagos state dey benefit most hmm. of the partners wey come na asewaju hands handbag dem be don raise many boys so you don dey pack money oil company all of them wey dey hmm. local dey put money there so i no see reason why i no go fit link am to oil bunkering because most of the money wey dey come dey pass through lagos hmm. then i dey ask how come na only lagos port dey work for the whole country wetin dey go on Okay. so mo leave that story but na the same person o oh, being principal good uh, uh, so uh, and then you now understand where where just to say how e take do the representative so when all this kind thing when all this kind thing don't fair full person head mm-hmm. and it e come come paint e wan come do painting mm. for people mm. i go remember wear better shoe <laughs> exactly because the only the only good thing be say e no be only not be only that one o oh, we get two other people there are two others wey dey there e no wear e no wear two different legs na the same leg that show say the person you know pas dey dey. Mm we dey try to beat cost of governance person forget to give oga correct corporate shoe give am canvas oga no even look am because that's the nature they no dey too many things full you say things i'm busy i'm busy uh -huh. na the busy yeah. we discuss na how they wan take take share the country so now back <laughs> back ba, uh, back back in lagos state yes they wan share the country i, I, I go explain yes i go okay. explain what, why i talk so lagos hey. lagos state under the watch of the same asiwaju bola ahmed tinubu e share the state yes we dey hear say e bring eh, other natives come the state come mm. work as kini mm. because the question i dey ask be say which authority making decision making body e put any non-native and in what quantum what number what volume dem mm. represent their people for that state because why i talk to say the one share dey say be say now lagos get twenty local government officially yeah twenty official thirty thirty seven seven non-official mm-hmm. so if you fit hold dat kind government na im break the ranks of eh, local government in respect of wetin president and national assembly talk that time so constitution no dey work no work flout uh, the constitution even wen obasanjo give am twenty, you see where e go twenty local government money e break am to service the entire ones wey e don put for ground how you wan expect make local government work because the local government chairman no go fit talk if you talk i remove you. I bring my younger brother sister pikin mm, put am mm. so na there so local government dey wait make allocation come you say baba allocation don come o oh. what to uh-huh. do with the allocation na that kind of bastard so why i dey talk be say if dem fit share the country by putting their people there development no go fit come na who dey loyal na go see development so more go back to lagos state so you now okay na now they understand where some governors dey look for loyalists hmm local government for because they are somehow is a mentor of loyal hmm because the man talk am he has groomed many many many many people na the hmm. grooming we dey go so if na like this dey groom people for don develop how come lagos city be as e be the local government wey loyal to oga asiwaju because of timing eh, eh, leave the time first <laughs> oh. because that that time eh, na im dey use for nba na the time we dey discuss o oh. dem <laughs> give lagos state dem give lagos state government eh money the local government chairman wey loyal to the governor nine development dey first go in local government. yes it yes yes e don matter how many years. yeah wetin you dey remit some local government dey right remit. now for lagos state wey never get presence of government since nineteen ninety nine. yeah and then yeah. if all of them mm -hmm. don get because i know say most of them dey dey dey get uh, dey dey bring governors uh, commissioners. Mm. so if governor no reach your hand that local government go bring some but if you no loyal by way of voting and by way of uh, kparakpori. Mm. then una go dey there in short the road wey lead to your local government they go They'll put checkpoint there then they go make sure say dem work on new existing road around your area allow heavy mm. truck pass through your already dying road to collapse the road. Yeah. So, so you go and beg, then, and then even and dra- drainages and whatever go go block. Go blo- it must flood block. go worry people. Everybody go, go, divert, everybody go, go, go, go, for go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, just like wetin one governor for edo state do one time so na deliberating meanwhile water go dey around you dem no go dredge am o but dem go dredge the one wey loyal to Eh, development go come dem go say poultry farming, everything go carry am go the closest local government to you but e no go ever enter your local <laughs> government then if dem hear say people wan come in numbers come they will say ah blessed people go enter that government go dey rent house o they go come start housing project near mm. you so, so that you no go fit harness away, no harnessing of anything. so you go kneel down beg Now that one they, they call then with, so with conditions. If, exactly. So if that kind of government we want produce, make Nigerians think am because na second Buhari be that. Now the same mm. approach this government they run. They don't push out the APC go one side, push the CPC don't come outside. Yes. Don't they control things now? say call you are not loyal to us god vice president na respect yourself because thank god say na only one leg surgery go do if he do part as he do that time the two left for nothing so dem <laughs> sabi all these things wey dem dey plan now so we no go allow dem share this country eh, either by way of local government no apc no say government dem no fit get hand for government right now apc first know say dem no dey government apc <laughs> na they are aware na dem know dem know na na people like festus kiyamu oga na big bros don dey share work for national e don dey plan im cabinet interim cabinet don dey run already dey dey go enter plane first of the look baba if you see the way baba dey stagger you go know say e even breeze anytime can carry am free flight from any direction to anywhere but dey still dey manage am e dey social media dey still dey manage the man dey follow am e don dey share cabinet no, because who go eh, be attorney general don dey o. Uh, yes, oh, as for that one, secretary yeah, to the federal government, all of them, we don't so do, you see people they wear bats, them. bats, a senator when they go win election from the constituency, bed, they for not call am bat because bat no dey live inside house, they stay outside not anything wey bad connect with e not dey good check am na but the meat sweet <laughs> <laughs> just to tell you say the man na good man but with bad intention as god make am e good but bad intention see retrogressive development no be wetin we need in twenty-first century uh, particularly in twenty twenty-three that thing so na there i wan share the grace. you suppose you wan share it Oh yeah, I, I, ma akukuma dey dey eh, lis ten no no dey lis ten to us and inform me off your mic <laughs> una dey lis ten to us on inform me radio this <laughs> morning and this na the state of nation we dey we say make we just touch uh, the lagos the nba conference and uh, wetin the presidential candidate and representative. Uh, talk talk na we dey but na only one now na don talk eh, about eh no the others dey ah, come ah, you see when the youngest of dem mm-hmm. come on air mm, na order of priority eh, order of priority na im be the first wey dem even give opportunity to but make i talk the man wen wey agbada for inside mm. that one in language you know say because wey agbada eh, person wey agbada eh now because of you know the man that come from adamawa state okay wey we dey call abubakar okay article mm. abi mm. he wan articulate the whole thing. Mm. because he marry plenty wife for all over <laughs> all the country uh, yes. one of how many, how many of them still dey married but if but but, you know na campaign yeah. Oh. Eh, eh, they use and do uh, uh, they use uh, do campaign they no know say as they talk about campaign so we ready to we help their uh, campaign, uh, and but you no tell the women friends when dey inside say none of them be nigeria Well, you know king solomon <laughs> but but wetin dey here be say so that make una take note in case una hear say people win election then for presidential villa dem dey fight for who go become the first lady no mm-hmm. una know where the matter for start i just know una know because those wey dey warm up for us dey warm up <laughs> but you know the funny thing na one man wey i know say na him be the only person wey get more than two countries mm. as him own country where e for come mm. three Uh, and, ah, and I say more than two. I say um, okay, and above. Uh, uh, It's very possible right now. Say he brother na he brother fit be the uh, Cameroonian speaker. <laughs> And then he too go get National Assembly member for uh, for for Dubai. <laughs> and then no, he go not be not be say him and then he go contest he dey contest for presidency for nigeria, for nigeria yes, so na. you should imagine how the man be. which means that one na if once that man dey for power na na foreign. Uh, na global oh, president. Uh, na. Uh -uh not be nigerian president if oh. as at this morning because of the way the man dey fly plane uh, british airways say they no want make nigeria dey pay with naira again they should be paying in dollars yes. they never eh, talk nah, about it na na na for us to understand the government when they come uh -huh. that is but the last thing when i wan talk and the man get a lot of things when he dey take style dey teach this government mm -hmm. asu never resume mm -mm. inside asu strike before asu first strike na in fact during 2019 he advise stylishly during campaign say privatize nnpc mm-hmm. he say i will privatize nnpc hey why will you talk so mm-hmm. and today nnpc is no longer nigeria property eh, because the consultant again good morning thank you for saying you that point the consultant wey come arrange the privatization come through our baba wey wan contest o. yes mm-hmm. mm, yes na dem you know he was always going to aso rock going once, to aso rock. Yes. once once he cough last week the uh, eh, gmd of nnpc go that side. yes i wan help me ask am na there we dey produce the oil abi na there they dey hold the meeting. no later meeting don finish but just to explain to you say. yes eh, eh mm. yes can, and then right now i wan make we still understand something nsu no fit resume till today because the guy don already speak out something about asu but indirectly people no dey understand he say i will make sure i return all federal university back to state governors. na wetin you wan do na wetin you go do. which means asun na dey wait for money from federal government una wait when i don come back come meet una after i win election i come there now come become staff of state government, gov so that the money wey una dey pursue now make i see where una go ask you so mm. when we arrange the education sector very sharply <laughs> you understand federal government infrastructure state workers yes <laughs> so okay very nice government so the <laughs> state go dey pay wait the state go dey pay dem go pay rent eh. for the structure eh, eh, while dem go come dey collect yes the body the body revenue drive the burden of anything no concern no concern dem mm. and then you can imagine you you just grow to that level of that man when he get a british high school for nigeria when they use laptop take do waec mm. na the man dey suggest say no need for such quality of education to be in the country. in the eh, country uh, because except again, the whole house. yes because again volume of education money wey dey enter the country. Mm. needs to dey justified so that when they dey divert some dey go their private university. universities you, know you should now understand where yeah. Oh. yeah you know fit track am. if one billion dollars come for education, education for nigeria now. they go list all the schools public and, and private. private and dem go tell you say because after all federal government does not have any school no school na some need soko so if you dey drive private private like governor even if governor no gree dem mm. fit give governor like two hundred thousand They go say no we don collect government government but on paper we give you we give you so that they go justify why they go give in own in own. Eh. <laughs> why you need to million. why the mm, seven hundred million million dollars oh, then they go share the remaining okay. money for the one billion for the remaining ones uh, eh, so. e no go share am directly to the <laughs> vc He ah. go he no go share am to tetcom no he no go He go share am to governors as education allocation. mm. so governors don already sit down say if i be governor if i collect ten percent for the allocation wey dey go for education i can manage my school just like one state for for uh -huh. nigeria wey dey mm. manage wey dey transfer they just wake up one morning say college education na don too una come university. Mm. Eh. na people like that so when i bounce enter household rock say governor you say hundred million is okay. so uh-huh. and then the other guy <laughs> he say i come here make i come tell nba uh, when i dey do my case i no give una money. Mm-hmm. he say he no spend shishi. he say i dey not i no spend shishi. some man no expect one naira. and then wetin he dey try tell you so no expect anything from you. that is it if you do your job you get wetin your office carry but if you allow me become president wetin dey due for you you go dey get am mm-hmm. but if you come talk say i go come dey give you extra package so that make you take dey favour me e as i no first give you you na no still give you again na that kind human being we need as role model <laughs> for nigerian young children and even for the baba you know if you don get that technology small small and then he come talk another thing he say how e dey possible probably go buy wristwatch of five thousand dollars uh-huh. you go keep am eh wetin make you buy am watch na for you to check the time when you because everything you need to calculate time when you take dey do am yes you buy shoe ten thousand dollars you go keep am when when the shoe when you get for your wardrobe throughout a whole year three hundred and sixty-five days you no fit wear one one you no fit wear one one finish even if you wear two everyday you go you okay let's assume madness just dey worry the man he go just go office after forty-five minutes he go return wear another one he go come back come change go back he go come back come change throughout the whole year so it's now going to be Three hundred and sixty-five days or sixty-six days times two then you go come come at the end of the whole thing he say the madness e no fair well how will the economy not be having problem people like that remove their thing when they generate those kind yeye yeye money for them or remove them from the office when they for the tip that thing and then let them walk away mm. therefore my indigenous people of nigeria be careful with those when we share dollars this election that is to tell you say they collect your future my name na adeomo akawo <laughs> i salute you. Uh, my name na oga moses <laughs> i no go say be careful i go say inside the three of them wey talk more na choose one <laughs> and me and you know say if you choose the one wey wan share money your future na dey wan share if you choose the one wey wear canvas na your future dey wan wear but if you choose the one wey no get wetin wan give you just know say wetin dey ground for you you go receive am my name na oga moses till we see another time una bye bye o happen i dey lis ten to us on informe radio <laughs> this morning and this na uh, this na uh, state of the nation the program wey we take dey talk about wetin dey happen for our country nigeria yes we just talk about um, the uh, a recap of wetin happen for the nba conference last week well they say make we shine our eye uh, among the three major political parties wey come out because not be only why others not come now na the three wise men na na this <laughs> eh, na the three wise okay say make all of us shine our eye for us to know who we go support or the person wey we go vote for this time the criteria for you to know who to vote for dey there if you choose not to do the needful na you know i dey always talk am me and as for me and my house eh, eh, we will be protected eh, so till next time we go come again my name na olayemi but make una never come comot because the next program investigative table dey come sharparly sharparly i salute una.